Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayik Reener roobi dabre kana mana hidhaa magaalaa Jijjigaa gama kaaba bahaatti argamu Jeel Ogaaden jedhamu daawwatanii turan. Gochaan suukanneessaan achi keessatti geggeeffamaa ture afaaniin dubbachuuf kan nama rakkisuu jedhanii jiru. Oromoota magaalaa Jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee torbaaf jiraataa magaalaa Dirre Dhawaa kan ta'an Sheek Jamaal Abdullaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa xumuraa har'a dhiyeessina namni mana hidhaa sana keessatti sin dubbisaa ture jechuudhaan ka jaallannee gaafatteef akkana jechuudhaan deebisan Sheek Jamaal.
Nutiree namni Oromiyaa keessaa dhufee achi nama laalu hin jiru. Yeroo nan achitti hidhaa jiru san keessa namni Oromoodhaa yoo dhufees ni hidhama. Nama Oromoo achitti hidhame namni dhufee laalu hin jiru. Irra hedduu immoo achumatti hidhamuu isaatu namni quba qabu hin jiru. Sirri biyya alaa quba qaban Yaman faa, Somaaliyaa faa, Suudii faa yookiin biyya Baara faa deemanii quba qabanii biyya Arabaa faa deemanii quba qaban hidhamuma isaaniitu namni quba qabu hin jiru. Nama waggaa lamachi taa'e, ka waggaa sadii taa'e Haas jiraachuu kiyya warri nan dhageenye jiru jira. Ka waggaa saddeetii faa jira. Waggaa saddeet achi keessa ture. Hanni du'e jaanii jaartii saafaa namni fuudhe faa jira.
Warri isin qoratu sun mee afaan maalii dubbatu?
Hedduun isaanii afaan Somaaliyaas dubbatanii warra karaa Booranaa kana jiraatanii jira. Garri moo maal jedhaniini? Isaan afaan Somaalee, afaan Amaaraa, afaan Oromootis ni beekanii. Nama afaan Somaaleen beekne isaan turjumaana godhanii fi irra hedduun namni karaa kana gadhiyaatu afaan Somaaleetis qorma caccabsaa. Isaanis warri afaan amaaraa beekus keessanii jira. Ammoo torban torbaanitti warri afaan amaaraa dubbatu mootummaa federaalaa irraa dhufee jaaniinnatii warri achitti maqaa nu barreessee footoo nu kaafatee deemu maqaa isaanii hin beeknu malee kana dhimmi isaa hagana irra ga'e kana dhimmi isaa hagana irra ga'e jaanii warra nu gabbaasanitti himan ni jira torban torbaanitti. Fakkeenyaaf amma achi keessatti yeroo isaan si qixaaxan qixaaxa kana dadhabdee torbaan tokko guyyaa kudhan kudha shan namni akkuma dura dandeettii qabu dhoksee achi boodaan uuman beekne ani walaa gijee kaanis himataa kaanis ani Ubboodha jee himataa gaafa ati waan san amante booda isaan si dhufanii footoo si kaasanii maqaa keetirraa barreessanii tilifoona keetiif kana warri afaan amaaraa sirri dubbatu tigiroonni warra dhufee isaanirraa galmeetti barreeffatee footoos nu kaasee kaameraan deemuu jira.
Namni gaafa lubbuun qabu eeyyee jedhaa jechuu.
Hogguu dadhabee amma ani fakkeenyaaf ani onag ni hin beeku waan takka illee irraa hin beeku yeroo isaan dhaabanii guyyaa hedduu walitti dhaabanii hoggaan asumaan booda bilaashittiin du'inii uummanni kun sin dhiisanii nutuu kanuma Aabaa takka agarreen beeyne nuti aabaa hojjennee himannee murtee eeggachuu jirra. Taasirraa dhaabbatu yeroo fi himadhuu siin jaan. Akkasumatti namni hundi an aabaa hojii himataa eumaarraan beeyne san yaadumaaniin aabaa ta'e aabaa hojii yaadaniin jira kaan maallaqaan na gargaara jaa kaan na dammeessaniiti nama dura isaanii hojii waliin agarre tilifoonaan na dammeessan fa'aa jee himata namni achi keessa jiru hundi ni himata jechuudha.
Barcuma elektiriikii shibootti jiru jiraa jettan kan akkamiiti?
Barcumuma akka barcumaa kana ta'eeti. sokketaa itti jira miila isaa lamaan fuulduraa kana miila tokko siidhanii miila gamanaatis miila barcumaa siidhanii bakka irra hirkatan kanatti harka kee lamaan siidhanii akkuma nama qabattoo makiinaa fi kaawutti shiboodaan bakkuma taa'ee irraa si qoratu sanii akkuma nama ifaa qabsiisuutti si qabsiisa miila sadeen lafaa kaafatee tokkoon siin naannawa wirri akka bintareetara qilleensa fiduu kanatti siin naannawa namni osoo ifin beekne haqqisee albehee dhiini afaanii funyaanii yaa'ee yeroo dheeraa haga meeshaan garaa keessa jiru kun ol deemee afaanii si bahu goota akka siin naanneessanii sirraa dhaaban ammas jiddu jidduudhaan.
Bobbaa yookaan sagaraa irratti nama darbatuu jettan eessaa fidanii kuusaniitu.
Mooruma keessatti iddoo sagaraan itti kuufamu kana barzaafii takka achiin dhaabanii takka asiin dhaabanii gubbaarra mismaaraan barzaafii biraatti dhaabanii ati haada funyoo jechuun mudhisi hidhanii barzaafii tanaan akka nama bishaan eela keessaa baasuutti keessa si buusan. Waggaa ati keessa dhabamtee turtee ukkaamamtee du'a geesse keessaa si harkisanii si ol baasan. Hanga mataa keessaa si ol baasanii fa'aa za'aa dheeraa keessa si teessisan sagaraa keessa. Keessa si darbanii jiddu jidduun akka ati hin duune keessaa si ol baasan haadha.
Sana booda immoo isinirraa dhiquu?
Inni kan akkasumas sagaraa wajjin kifilii kophaas geessanii nyaata sittiin kannan bishaanii sittiin kannan oowwa kanaan guyyaa saddeet nama teessanii jira nama guyyaa kudhan teessanii jira nama torba teessanii jira namni hogguchi keessaa bahe gari qaamni isaa kullolee dhukkuba tokko jira biyya somaalee kana cuncuun jaanii ka qaama nama nyaatu dhukkubni sun faansi qabee namni mana hidhaa keessa ta'a akka cittoo jechuudha hooqatee ka qaamni tortoruu jira kachumaan namni waan san sammuu isaa dadhabdee maraatuu jira nama qaamni madaa'uu jira ammas akkasumatti hafaaralaayis ta'uu jira lola waan saniirraa qaamni isaa lolee jechuudha.
Nama akkas ta'e akkamitti wal bira teessuuf fooliin isaa sinin rakkisu?
Foolii maal isaan irra kaa'ate mana nuti kifilii keessatti iddootti fincaannu nu godhanii namoota guyyaa dura namni galu torbaan tokkoof guyyaa kudhaniif kudha shaniif shintibeetii simintoo tolchanii as keessa huccuu baasanii qullaa ciisan namni hundirra fincaana. Ganama ganama gabbaasaniiti fincaan laastiraan naqanii osoo namni dilli si harkuu si obaasan fincaan fincaan nama kanaa. Namni hunda kachi keessa jiru fayyaa qabu hin jiru tokko tokko akkana siibaa yoo ta'e malee.
Inni mismaara rukutanii isa gidduu nama dhaabu jettanii maal jechuudha naa ibsaa.
Saaxina jira saaxina dhaabbata kan namni seenee keessa dhaabbatu saaxinni kun roga afur qaba haga dhaabbata namaatti tolfamee buloonaan gidaara irratti gubbaan isaatii sidhaa jalli isaatii sidhaa mirgi isaa bitaan isaa hidhaa saaxina kana keessa dhaabbattaa gamana yoo jettees masmaaraa si waraanaa gamana yoo jettees masmaaraa si waraanaa qaamni isaa hundi masmaaraa jalallee hanga miilaan dhaabbattu malee masmaaraa guyyaa kudhan guyyaa saddeet guyyaa hedduu achi keessa si dhaaban. hamaan qixaaxa achi keessa jiru nama dhaaban sani kan ilmi namaa irratti oomsuu hin dandeenye. Gosa lamaa jira tokko kan namni seenee keessa dhaabbatu saaxina kana keessa ol seentee dhaabbatta roga sadeen itti dhiisaniituma roga fuulduraa gamaa fuula keetii kana ulaa sirraa bananii riboota achiitti tuqanii akkuma namaa deemaa dhufeessituma afaan keessa funyaan keessa adda keessa garaa keessa si dhiittee boksiin si dhooytee keessaan si dhooytee akkuma namaa si tumtu akkan kufne ribootuma kanaatu saaxinatti ichi qabee si dhoorka gaafa si tumee si tumee isaan sirraa dhaaban ati akkasumas dhaabbataan hin beektu kuftan.
Qaaruuraa jala isaa simmintoo itti hidhanii jettan maal godhu isaan.
Waan buna irratti dhugan jalatti akkana wanni gingilii akka wanni bunaa. injiine irra kaa'anii hin jiru waan akkasii simintoo jalatti tolchanii qaruuruma kookaatan namni irraa dhuge tana fidanii achi keessa kaayanii huccus irraa yaasanii harka tokkoo fi miila tokko olis hidhanii barjaafii gubbatti ol si baasanii barjaafii ka'eela keessaa baasanii kanaa jira kanarratti ol samii keessas ol dabarsanii achirraatti si gallakkisan akkasitti qaama namaa bakka namni sagaraa gattaa'uun kanaan ilaa hanga afaan biratti qomalee si dhuftutti qaruuraan si keessa dhabame.
Ollixa.
Keessa ollidha humnaawwaan itti buutuuf. Achi boodaan namni taraa takka qaruuraa sanitti kaa'an fincaan qabachuu hin danda'u sagaraa qabachuu hin danda'u harkaan qabee yoo taa'e malee.
Mana hidhaa sana keessatti dubartooti hidhaman fa'aa jiru waan argitan qabdu.
Dubartoonni ni jiranii dhiiraa wajjin kifilii adda addaatiidhaan malee isaan yeroo fidan dubartii huccumarraa yaasanii dhiira nama hedduu nama kudhan kudha shan nam diidam keessa hogguu dhaaban. Waan isaan barbaadan san hunda jettiin dubartiin yoo ati ashabaab jaanis ee ashabaab jettiin yoo ati aabaa'oodha jaanis ee aabaa'oo jettiin isaan hedduun tumamanii qulluma huccuurraa yaasanii uummata keessa dhaabnaan waa hunda ofirraa himanii achi boodaan mana murtii geessaniituma hidhaatti murteessan.
Dhiira meeqa fa'aa taa'ee laala?
Buduni buduniin ta'an akkanatti ta'anii qamaanii nam torba oguu keessa qixaaxu torbani taa'ee lulluuqata oguu kun dadhabe kaantu lafaa sikkaa nama torba torba akkana buduni buduni taa'u kana keessuma ol naqan dhalaa dubartii qabanii huccuurraa yaasanii.
Hin gudeeduu?
Numa himan sanii sigaa waan jaaniin agarree itti taphatan jaanii numa himanii. Wanni nuti agarre huccuurraa yaasanii dhiiratti wanta quufaa.
Dubartootaan kana keessa Oromoonnis jiru.
Ni jiran Oromoon osoo nuti achi jirrutu gara nama diidamiif wayii jira. Akka waggaa torbatti murteessan, asadiitti murteessan, akka kudhanitti murteessan. Warra abaa hojaan kana wagguma kudhan akkanatti murteessanii warreen ubboosanii fi shabaab jaan ka waggaa afurtanfaatti murteessanii jira. ka waggaa shantanfaa waggaa soddom waggaa afurtam irra hedduun akkana warri shabaab jaaniin maqaa kanaan warri hidhame jechuudha.
Oromoonni mana hidhaa sana keessatti kan umriin hagamii ta'u.
Dargaggeessa akka jiranitti dargaggeessa nama waggaa soddomaa gadiiti irra hedduun. Ijoolleen warri wajjin kutaa takka keessa turreen kaabaa margaa jaanii mucaa tokko faa teelee keessaa hojjetaa mootummaati ka qabanii jira. Kaan Abdurrahmaan Mahamad Ali jaanii isaa fi obboleessa isaa wajjin nama lama mucaan barsiisaa yuunivarsiitiiti warra achi wajjin hidhamnee jira.
Yuunivarsiitii kam?
Hargeessatti yuunivarsiitii Hargeessaa barsiisaa ture. Achirraa warra laalajee shaashamannee dhufee dhalataa shaashamanneetti osoo deemu wacaalee qabanii wacaalee irraa jijjiga fidanii. Kaanis jiraataa jijjigaa namaa abbaa ilmaanii abbaa qabeenyaa Haaji Tamaam jaamu isa faa warri wajjin hidhamneen isaan kana faa turanii. Akka wajjin turuutti maqaallee beekuu hin dandeessu kalaafutti nama.
Warri achi qawwee qabatee sin eegu hundumtuu kan bulchiisa naannoo shaniiti.
bulchiisa naannoo shaniiti liyyuu poolisii naannoo shanii jijjigaa jechuudha.
Dhumarratti attamitti baatani?
Wallaahi ani dhumarratti baala siltaana isaanii gurguddaa maallaqa guddaas fira kiyya nama adda addaa waamanii irraa fudhatanii gama adda addaatiin dubbisanii gara birrii kuma dhibba shanii faana irraa fudhataniiti irratti lubbuun na baase. Abbaa qabeenyaattis waan hin ta'eef akkasittiin deema. Booda jijjiirama kana keessa irra hedduun isaanii ba'anii jira.
Garuu warra achi keessatti dhukkubsatee warra rakkataa ture eessa akka ga'an namni beeku hin jiru.
namni beeku hin jiru nuti yeroo achirraa baanu ijoollee na booda baate wajjin walitti qabne mee namuu maqaa namaa hanga beektanii himaannee maqaa barreessinee gara namaa dhibbaa fi jaatamii faa ijoollee Oromoo tachi keessa jirtu barreessine poolisaa fakkeenyaaf naannoo Adaamaa fi bakka adda addaa qaama daaninachiif warra akkanaa hatti kanneen ni jira. Maquma san jala deemanii makalaakiyaan yeroo takka dhaqanii gaafatanii hin jiru namni Oromoo kaasitti hidhame jaanii seenanii nama jaatamii tokko baasan. Akkanumatti beellamaan malee jechuudha. Eeguma jijjiiramni kun haga tokko dhufee booda jechuudha.
Isaan abdiilleen isin hidhame.
Isaanii asitti Oromoon hiine jedhu.
Hin jiran jaan Oromoon nam tokkollee nas hin jiru. Namni quba qabu hin jiru nama achitti hidhaadhaa nama achi keessatti hidhaa jiru qofaatu quba qaba.
Amma fakkeenyaaf dhiyoo kana oduun dhagahame naannoo daangaa Somaaleef Oromiyaa irratti boolla namni dhibba lama iddoo tokkotti awwaalame faatu jira. Wanti jedhu dhiyaataa jira. Kun hin ta'a jettanii yaadduu haala irra turtanirra yeroo laaltan.
Wallaahi akki isaan itti nama dalagan noggaa agarree nama ajjeesuun kun ilaafaadha. Anamma akka fakkeenyaatti na ajjeesaa jeen kadhachaa ture. Nuti wayi Oromoodha Oromoo gowwaa nama ajjeesa malee akkaatiin jiraanne akkaatiin duune si goonaanaan jaanii turan. Akkaan achi keessatti teessan tahee jiraachuurra eegan jiraadhe kanaa yoon ammachi deebi'ee laalu malee silaan du'een irra filachuu ture. Namni achi keessa jiru osoo karaa itti du'u argatee du'a irra filata hundi nama achi keessa jiru. Kanaafuu akka sanni dalagan jee yaada namoonni biraa ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu warra nama soddomnu biraa seensa magaalaa irratti wal qabanii makiinaan fuudhanii geessanii boollan naqanii jira biyya irra dachaasanii nama soddom nu biraa jee warri nu himani jira oggaa waan sadis dhageenyee akka isaan achi keessan nama dalagan san ijateenyaan agarree nama awwaaluun waan irra gaarii waan irra namaa rahmata godhuu jennee irra namaa garaa laafuu jennee yaanna jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan akka nama miidhame tokkotti maal jechuu barbaaddu amma?
Ani wanni hin jedhu warreen yakka san hojjete san ni jiran maqaan isaanii fakkeenyaaf Komaander Shaafii faa jaanii jira. Abdirahmaan jaaniiti itti gaafatamaa waan sunii jira. Warra dalagellee osoo hin ta'in warreen waan san nama dalaysiise abdiillee qofti seera dhiyeessuu miti isaan osoo seeraaf dhiyaatanii galata isaanii waan ilma namaarra dalagan san argatanii silaa hedduu gaarii jeetii yaadan akka namaatti mootummaallee osoo kanatti yaadee bareeda jeetii yaada yeroo duraa har'a rabbiinuu jijjiirama fide namoonni sunis warra dhume malee warra awwaalan malee hidhaarraas bahanii namoota san dhaqqabaa lubbuu isaanii jennee qaama mootummaa adda addaa bira dhaynee boohaa turre nuti warri ijaan agarre amma immoo isaan sun osoo hidhamanii silaa seeraaf dhiyaatanii hedduu gaarii jeetii yaadan akka fayyatti.
Sheekh Jamaal Aliyyee Abdullaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atilleen baay'ee galatoomi.